Hello, my great and wonderful people. We welcome you once again to our today's episode of this program. And today we get this very news for our table. When we one quickly review to una. When we say Nigeria presidency they respond to Nigerians. When we say that they tell and say this could the etai. When we say it take place for Mali. When we say army they take over the president system because of the corruption. When we say they go on for that place and now the presidency don't respond and this very one it tok say nigeria say it not be mali This one of the word when e be say presidency tells nigerians eh just imagine these people they don't see nigerians finish you. Oh. <laughs> All right, may we just reserve our comment May we check and balance together for the comment session? and this very news reached our table august 20th 2020 All right, may we just do one or two things before we bring about the video from some uh, Nigerians when they say they see the para concerning these very people. And as we put our hand there for inside this matter, the Comicos understand that the presidency said they don't take a whip on Nigerians' criticism when they say that they invite the former Central Bank of Nigeria, CBN Deputy Governor, when he be say in name na Obadiah Mai Lafia by the Department of State Services, when he be say we still call DSS, concerning a recent comment when he be say he made concerning Boko Haram. And the doctor say, as he appeared for Chinese television on politics today on Wednesday, Garba Shehu, when he be say na President Muhammad Buhari's senior special assistant on media and publicity, in Thursday, DSS say they get the right to make decision. And not be only that one, Shehu he still point out say, this will not be the first time when it be say secret police, they invite any person for questioning. And may we make sure say we remember say, this one na Nigeria, say no be mali and as we go deep again e come talk say when e be say some people dey claim to be responsible citizens and they come make such comment when e be say obadiah lafia make when e take talk say some governors say na they be commander of boko haram for inside this country say dat kain people say they fit question them, and not be only that one e can ask say which kind of society when e be say we want and this one of the question when e be say President Aids ask. And still on top of the matter, the Comicos understand say DSS say they don't invite Obadiah Mainlafia to question at least two times over the claim when e be say e made for radio program when e be say e talk say insurgent for the northeast say that they enjoy the support of governors. And as we go deep again, the Common Cause understands, say, Grandpa Shehun, it does say, Nigerians, if they go United Kingdom, American and other countries, say that they obey laws when they be said they set for there. And if they can't come back home, you will see and say, that would they break the law of the land. Ah, ah, this one, it e don't break my score. Say Nigerians, if they go outside, they will obey laws. If they come back home, they would they break laws you gaba shehun if you don't go outside una no dey obey laws if una come inside una country una when e be the leader una dey abide by the laws na the question wey we dey ask una na im be that one if una dey abide by the laws for this very world wey una dey talk so boko haram wey dem dey when e be say yes dem don kill nigerians finish wey dem una don set dem free na only comment na im my lafiya make so when e be say una dey carry am up and down for dss office e never allow una make una pin am down for there e never allow una do you come here come dey tell us one or two nonsense here preacher when e be say e never fit preach to himself you wan come preach to us. <tsk> All right, my people, we'll just do one or two reading here. We'll conclude them together for the comment section because this man just they get me nervous here for this talk. When e be say they talk for here, not be Nigerians. When e be say "Una don see finish, una fit go outside come dey talk nonsense una at least they were born una born una motor there when e be say i no know i no know the kind of security wey wey be say una e go clear for una eye one day. in fact we don close this news i no wan read am more than this very one make we conclude am here let me leave una make una just watch this next video we we'll come back for the conclusion. mr president this is one report that must not die and i take a look at our nation we all claim to be christians and muslims We believe in the Bible, we believe in the Quran. But when you look at this kind of a report, you feel very bad. Why are we here? We are here to add value to our nation. Mr. President, in the Bible, that's what they call Mosaic law, which in the Quran they call Sharia law. The level of corruption in Nigeria today is beyond these laws that we have. We have about 14 substantive laws of parliament against corruption. But corruption it was the matter of our, anti-corruption was the matter of our government. And today we are fighting corruption. But corruption is still expanding. So what's the solution, Mr. President? We have to introduce either mosaic law or Sharia law. Amputation. Life imprisonment. Let us look at the law when we come back. Set up mechanized agriculture in this country. In every state of Nigeria. The minimum is life imprisonment or amputation. That is the solution to corruption in Nigeria. We have large army of youth today. They have no job. We are not safe. Our family are not safe. And some people are given the responsibility of managing a zone. And look at what they are doing. 3.2 uh, for medicals. I mean, you can't explain it, Mr. President. This is terrible. And I'm happy that those who are charged with this responsibility are in, people of metadata. They are no northern Abia or people of Southwest. So you expect them to be extremely patriotic and committed to the welfare of their people. It is painful to see that data people in, in, in And you give them responsibility over a trillion naira went down the drain. Who are you going to hold responsible? Would you say President Buhari has not been fair and just? 81 billion in six months, and there's nothing to show for it? Mr. President, this is one of the most terrible crimes anybody can do to, to, to a generation. People who have been entrusted to improve the well-being of their people, to improve the life of their people. They now add that to their problem and put them in abject poverty and penury and uh, enslavement. This this is where the report that the president must act as fast as he can. Because the matter of President Muhammad Buhari is so far corruption. People have died in this country for 20,000, 50,000 in Niger Delta. People have died for 30,000 naira. And the man is mismanaged billions of naira. The money that we use to maintain their dogs, human beings cannot have a quarter of that money of maintaining dogs to feed. We must change the laws. Life imprisonment, the minimum. Amputation is the next in Nigeria. If you want corruption to die, gentlemen, we are here to add value to our nation. Let us not pretend about it. If you don't want people to put in, push into corruption, and we don't want to be encouraged into corruption, we must put those laws that everybody will be afraid of. We must change the laws. Amputation, minimum. The song is on the Dasamata, they must stay within your boundaries. All right, my great and wonderful people, una see the bitterness of some people. When it be say yes, they understand the pain. When it be say people they go through for this country. If you understand this very speaker, people they die, they put people to death because of 20,000, 30,000. Eh? The other day we receive a news just because of say one singer for Kano, he blasphemed against Prophet Muhammad. They say they want sentence him to death. They don't already sentence him to death. But people, when it be say yes, that they blaspheme against our nation, those people that they live, eh? That they showcase their word, that at least they, they, they even they say convoy, they follow these people. And this nonsense human being, when they say call himself Garba Shehun, they come outside, they tell us, say, Nigeria not be Mali. Eh? They come outside, they talk nonsense for a month. Eh? At least Nigerians, as in, they don't really, I don't understand the kind of, I don't know where they go when they say they take whole Nigerians' mind. I don't understand because if not, these people therefore not get this boldness, this audacity that they come and say they talk to Nigerians without those that that filthy tongues. Even after everything when they say they don't subject the nation to the whole even the small people in Ebise never, even get sense they don't even know say yes they don't fail the the, the the the the nation they don't fail for their own responsibility they come outside there they tell us say Nigeria make we remember say Nigeria not be Mali eh wetin mali do when we say nigerians no fit do see may we tell una God bless shehun una adesina una when e say at uh, the group of this lie, mohammed it will clear for una eye one day yes it will. one day be one day na so e they do na so e they do na if the first rain take dey meet farmer for bush and eh, na so we've first dey do am before nothing they happen na in hand will take me to una and how it will take come it will be like magic for una eyes. Yes, they always they talk and say every day for the thief, one day for the owner. Yes, na so it e be. Make una just the gal galavant, make una the think say na una be Alpha and the Omega, na una be untouchable, unreachable. Yes, make una continue. House when e be say they build for a wrong foundation, the fall of that house, even though say they carry and reach up or the finishing, the fall of that house na great fall na so e go be for una eyes. di oda day afta dat revolutionary protest wey be say e take place on 5th of august na so adesina take come outside take call those pipo wey dey take part on dat revolutionary protest dey call dem sprinkles of pipo little pipo pipo wey be say yes dem no mean business on serious pipo yes na so e talk, and now dis one na di turn of garba Shehu when they say if they tell nigerians say when when they tell they say wetin happen for mali if e it take place for nigeria they tell they say nigeria not be mali All right, we don't take on no problem All right, my people, i would like to end this broadcast here beg, i want beg una make una share this video so that it will feed the reach every nigerians say see the state when e be say these people don't put us Not be said they don't even take our rights away from us. They want to take the word of our mouth away from us. As you do so, God Almighty will bless you all in Jesus' mighty name. Amen. All right, I would like to end the program here now. I will see you again when I see you. Remember, we love you all. Bye bye.